abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere
Itetero.
Itetero.
Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubahaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu ibiruhuko se bikomeje kugenda neza twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose kandi ko mufasha ababyeyi banyu imirimo yo mu rugo sibyo nibyo rwose cyusa none se bana inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu uruhushya kugira ngo twitabire ibikorwa biba byateguriwe abana mu biruhuko kuko bidufasha gusabana n'inshuti zacu si byo nibyo rwose teta bana nshuti zacu ese namwe iwanyu mufite umurima w'igikoni hahinzemo iki muze twumva inshuti zacu nawe se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko dukwiye kujya duha umwanya abana bacu bakitabira ibikorwa by'abateguriwe mu biruhuko kuko bituma bahura n'inshuti zabo bikanabafasha no kwidagadura uyu munsi turasobanurirwa impamvu buri rugo rukwiye kugira umurima w'igikoni uteyemo imboga z'ubwoko butandukanye n'igiti cy'imbuto ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu igitego
ngwino nawe uze mwiza mu ntare aramucenze gahene aramucenze umupira ugeze kwa bakame bakame bakame kanyana kanyana akomeje kwiyarira umupira go igitego igitego cyiza cyane nkunda ukuntu ukina umupira kanya gucenga rwose uri uwa mbere ahubwo uzashinga ikipe y'abakobwa kanya ntiduhari se njye kanyoni na kanyana murashaka ko abakobwa mugira ikipe yanyu natwe ahubwo tukagira ikipe yacu niba mubishaka umupira uri he
bigenze bite ntare ishoti rya kanyana ryamennye amazi nari nazanye yo kuvomerera akarima k'igikoni kacu yo ubu se disi turavomeresha iki imboga zacu ko n'imvura imaze iminsi itagwa wari wakoze kuzana amazi yo kuvomera akarima k'igikoni ntare iwacu amazi turongesheje imboga ntabwo tuyamena tuyashyira mu kadomoro kugira ngo tuze kuvomera akarima k'igikoni mbega byiza niyo wari wazanye noneho ntare yego uzi ko natwe mama yatuje gupfusha amazi ubusa none turabigenza dute ninde ufite amazi iwabo yo kuvomera akarima k'igikoni kacu simbizi ngize igitekerezo yego hariya kuri kandagira ukarabe hari amazi yagiye ameneka mu ndobo dukaraba muze ariyo dukoresha tuvomerera yego we kandi koko imboga zacu oye oye nituzivomera zirahita zikura ngiye kuzana amazi ndaje tujyane maze ngo utwaze nare ubwo twe muradusanga ku karima k'igikoni
nzanye agakombe ko kudahisha amazi tuvomerera yego sha dore amazi yowe muzi ko buryo dukaraba hameneka amazi menshi yego ariko ntituyavomereje ntabwo aba apfuye ubusa ni igikombe y'indi ubanza kuvomerera ashaka nyoni akira ujye udaha mu ibase wuhire witonze buri ruboga n'urubuto twese turagenda twakuranwa twuhira ngakira nawe baka ndakurikiraho yo imboga zacu inyota yari yazishe
murebe ukuntu zirimo guhita zinywa amazi cyo nimutuze imboga zacu mwice akanyota maze muzaduhe imboga nziza ziravuze ngo yego gahena asigaye avugana n'imboga ibyo byatsi uri gupfura aho ni iby'ikikanya ndagenda mbikikiza buri ruhaga tuvomeye kugira ngo izuba ritaza rikarweba amazi rikayinywe yego we imboga z'amabara yose zitera peti mama akunda guteka ibiryo biryoshye iyo ndi ku meza mba mfite apeti apeti iyo ndi ku meza mba mfite apeti apeti imbuto z'amabara yose zitera peti mama akunda guteka ibiryo biryoshye iyo ndi ku meza mba mfite apeti apeti iyo ndi ku meza mba mfite apeti
utunyamaswa si bwo dufatanyije kuhira umurima w'igikoni wabo yego disi cyusa bagize neza ko bizatuma imboga zabo zikura none se bana nshuti zacu mwebwe iwanyu mugira umurima w'igikoni hahinzemo iki urugo dufite umurima w'igikoni harimo dodo n'inyanya byonyi kwa kaka du- dufite umurima w'imboga za dodo nta zindi nuhira imboga zo kwa kaka twebwe ntazihari ko kaka wawe hirya haba imboga we ni uwawe uzikorera kwa kaka wawe inzi kwa kaka w'uyu nguyu dodo bacaga umurima w'igikoni harimo dodo n'ibitunguru njya mbyuhira Nubwo dufite umurima w'igikoni harimo idodo, intoryi, igitunguru na pavuro na sereri. Ndabyuhira. Akangwa ni imbyuhira.
oh mubivuze neza rwose bana nshuti zacu namwe muzajya mwibuka kuhira imboga ziri mu murima w'igikoni wanyu kugira ngo zitazuma ababyeyi bakabura izo babatekera si byo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
intare intare mu ishyamba intare intare mu ishyamba imparagezi ziragaciye imparagezi ziragaciye konkorudemu kirere konkorudemu kirere bakamengo cyo bakamengo cyo abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu abacada eva gaha rimwe kabiri gatatu bana nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline muribuka ko ubushize mu isomo ry'ikinyarwanda twize gusoma inyuguti ya i ntoya n'inyuguti ya i nkuru dukoresheje ibikoresho binyuranye uyu munsi rero tugiye kwandika inyuguti ya i ntoya n'inyuguti ya i nkuru ndifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese azi kwandika neza inyuguti ya i ntoya iri kumwe na i nkuru bana nshuti zanjye muribuka ko nabasabye gukomeza gukora imyitozo yo gusoma itonde ry'inyuguti nini n'intoya twize mwarayikoze ni byiza cyane noneho reka dukore imyitozo yo gusoma ndebe ko twibuka inyuguti twize reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kukwandikira inyuguti ntoya ku murongo umanuka arizo a b c d e f g h i murakoze cyane niba umuntu mukuru muri kumwe yarangije kukwandikira inyuguti ntoya reka nongere musabe kwandika inyuguti nkuru ku murongo umanuka ariko hagati y'iyo mirongo yombi hajyemo intera izo nyuguti nkuru ni fa da e a ha ga ja i ba murakoze cyane noneho mutege amatwi mwumve uko tugiye gukora iyo myitozo urasoma inyuguti ntoya hanyuma uca umurongo uva kuri iyo nyuguti ntoya uyihuze n'inyuguti nkuru bijyanye muntu mukuru uri kumwe n'umwana itegereze urebe ko umwana abikora neza mubikoze neza cyane bana nshuti zanjye noneho ubu tugiye kwandika inyuguti ya i ntoya iri kumwe na i nkuru reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe yandike ku rupapuro inyuguti ya i nkuru akurikizeho i ntoya abana nimwitegereze uburyo umuntu mukuru muri kumwe yandika izo nyuguti zombi noneho nimunyuze urutoki mu nyuguti ya i nkuru n'inyuguti ya i ntoya inshuti zanjye ngaho nimusohoke hanze mutwaye urwo rupapuro rwanditseho inyuguti ya i nkuru n'inyuguti ya i ntoya hanyuma mwandike izo nyuguti hasi mwitegereza uko umuntu mukuru yazibandikiye murakoze cyane noneho tugiye kwandika izo nyuguti hasi dukoresheje ingwa cyangwa ikara mubikoze neza cyane bitewe n'uko tumaze gukora hasi rero umuntu mukuru muri kumwe nagukarabya intoki ni byiza cyane ubu noneho tugiye kwandika ku rupapuro cyangwa mu ikayi inyuguti ya i nkuru iri kumwe na i ntoya dukoresheje ikaramu y'igiti ndasaba abantu bakuru muri kumwe kubaba hafi no kubafasha mwazanditse neza cyane nshuti zanjye isomo ryacu rero rijyanye no kwandika inyuguti ya i nkuru n'inyuguti ya i ntoya n'aho rirangiriye murabeho naho ubutaha
mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzave ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva umugani urageze nibyo rwose cyusa kandi nyagakora dukomeza umugani w'uruyukina mubu bana mwese muze tumusange aradutegereje
kera habayeho abana karame nyogoku amakuru yanyu ni meza nyogoku Eh, ndagarutse ngo dukomeze wa mugani twagarukirije hehe ubushize harya yego twibutse twagarukirije aho umwami avuga ko abantu yubaha bamutinya mwe mwabivuze mwe mwibutse de ni umubu wabivuze Eh, ni umuntu wabivuze ngo uretse n'umwami n'abantu umwami yubaha barawutinya Eh? reka dukomeze twumve ngo ruyuki we arituriza ategereza ijambo ry'umwami murabyumva yaratuje Eh, ngo umwami ati mbere y'uko mfata umwanzuro buri wese namurike icyo yagezeho kumurika ni ukwerekana sibyo akereka umuyobozi we ibyo yagezeho nyine kwereka uwo mwami ngo mubare aterura ati ni njye ukwiye kugusimbura nyagasani nibyo se buriya ra Eh, reka turebe ko ari we yewe ngo haba mu bantu cyangwa ibyo batunze ndubashywe uwo ni umubu uriho ubeshya gutyo urumva wubashywe nande ngo itegeko natanga mu gihugu cyose ntawe utaryubaha ngo n'ikimenyimenyi uzasure ibitaro biri hano hepfo wumve uko bavuga mu bitaro harimo abantu ngo baze umubu kubera iki kubera barwaye malariya bari mu bitaro mwumve noneho umubu w'ibyo bintu wavuze ngo muzagende murebe mu bitaro ngo ni uko umwami aratuza ategereza n'ibigwi bya ruyuki murumva reka rero natwe tubitegereze tuzumva uruyuki narwo icyo ruzerekana turebe amaherezo yabo sibyo muri abana beza rero murakoze amashyi amashyi amashyi ahangaha batubwiye iki ubu ngubu warata ikibi wakoze warata ikibi wavuga icyiza sibyo dukora ibyiza turangwe n'ibyiza mu bantu bose sibyo murakoze cyane muri abana beza
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzave kantarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu kera habayeho
cyakoze uyu mugani uranshimishije pe yego shaki usa bana inshuti zacu ntituzacikwe n'igice kizakurikira itetero ry'abato aho abana duhura tukaganira ehoe tukaganira dusangira ibitekerezo tugakina neza ehoe tugakina neza tukishima cyane tukanezerwa ehoe
noneho mbere y'uko turuhuka tubanze turirimba ni indirimbo mwayeruka gase twatangiye
yemwe bana nimuze nimuze turye imboga yemwe bana nimuze nimuze turye imboga yewe nkunda karoti kuko ituma nkomera yewe nkunda karoti kuko ituma nkomera la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la yewe nkunda amashu kuko nguruka nk'akanyoni yewe nkunda amashu kuko nguruka nk'akanyoni la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la yewe nkunda isombe tajyanye na karate yewe nkunda isombe tajyanye na karate njyewe nkunda inyanya z'abamo iza na mama njyewe nkunda inyanya z'abamo iza na mama
amashyi aya
oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
babyeyi mutubere neza
mana wowe utuma turamuka ukatubeshaho ukatudabagiza uduha imvura idukijije maze nitumara kuramirwa n'ubuntu bwawe tugire umwete wo kwizera iby'ijuru ibyo tubigusabye ku bwa yezu kirisitu umwami wacu amen uzi ko umwanzi kama burya nawe twari kumwe mu isengesho ahubwo ni wowe umwanzi mariya ro uzi ko nkubonye mu murima w'igikoni wapfukamye amaboko ukayazamura nkagira ubwoba nkagira ngo urimo kubonekerwa ibaze nawe nabonekewe nabikura he
urimo gusengera umurima w'igikoni se mariya ro wabimenye nibutse isengesho kera nyogokuru yajyaga avuga impeshyi yabaga yakaze
yewe nanjye nibutse ko hari igihe abakirisitu barivugaga misirange rwose imana nidutabara umurima w'igikoni wacu ugumye kudutunga rwose mariya ro oya imana ifasha uwifashije Mm. nitutita ku murima wacu ngo tuwuvomerere dusasire neza ubutaka ngo butumagara ntabwo imana izaza rwose ngo iduhe umusaruro mwiza ibyo uvuga ni byo kandi rwose twaragerageje kugeza ubu dore ntitwigeze tubura imboga mu murima wacu zo gutekera abana ndetse n'imbuto yewe dukomereze aho rero Eee, wamaze gutegura aho dutera ingemwe za karoti n'iza puwavuro yego namaze guca imirongo
dore rero nzanye n'iz'amashu ni ugutegura aho tuzagemeka urakoze cyane eh reba yavuka yacu yatangiye kuzana imbuto
uzi ko ari byo sinakubwira ngo n'imbuto twazivomerera ziba zikeneye amazi nibyo rwose ndabona ipinari n'inyanya byo bikidutetesheje
abana bambwiye ko mwibereye hamwe inyuma y'urugo
habima uje muri ka kazi si cyane rwose Eee, ihangane turangize ibyo turimo aha mu murima w'igikoni sigawe nkandagira mu murima habima umurimo wahese muri iyi mpeshyi ubu se ntureba ureba ibyo turimo yego ni mu mpeshyi umurima w'igikoni ugomba kuba umurima w'igikoni ariko kwa kamari na mariya roza mwabatesi ye Eh, cyangwa iri zuba ryacanye ntimuribona iri zuba ryaracanye nyine ariko ntiruduce intege habima kuko no mu mpeshyi abana bacu bagomba gukomeza kurya imboga n'imbuto dore ko ubu ku isoko bisigaye binahenda kuba wahora n'iki niyo mpamvu tutagomba kujenjeka ikibabaje rero ni uko abantu babona impeshyi ije amasuka bakayabika bati tuzongera guhinga imvura iguye bityo imboga zikaba nke ku isoko akaba ari nayo mpamvu zihenda ego uretse ko nanjye rwose ubu ngubu mbona murimo guta igihe ntabwo duta igihe aho wari ukandagiye n'aho umaze kugemeka inyanya ejo bundi zizaba zazamutse nzigemure
urabona ko n'izindi zirimo guhundura ndabarahiye izo ngemwe ntizizameraho zizamera habima icyangombwa ni uko tuzitaho tukazivomerera kenshi rwose Eh, mu by'ukuri icyo ibihingwa biba bibura ni amazi kubisasira neza no kubyitaho murashoboye da
yewe
ni uko tuzi icyo dushaka habima gukomeza kubona imboga twifuza ko umwaka wose Eh, umurima w'igikoni wacu wazajya uduha imboga n'imbuto dukeneye dusarura tunatera mbese ku buryo zajya zishira izindi zigeze igihe cy'isaha oya mugira umuhate pe nk'ubu koko iyo twita ku murima w'igikoni ubu ntituba dufite imboga nyine zi ariko twabonye impeshyi ije duterera iyo imboga zose zarumye aho nyumva mbese ubu icyari umurima w'igikoni habaye imbuga abana bakiniramo ntirirarenga habima igihe cyose mwahingira mwazasarura ahubwo mwita igihe nibyo rwose ningera mu rugo ndahita mbwira mukamuri ngo dufate isuku cyane cyane ko mufite abana bato bakeneye imboga n'imbuto ngo babashe gukura neza batarwaragurika yewe reka ahubwo mbafashe izi mboga nizera muzampeho ahubwo dufashe tuzaze natwe kuguha umuganda wo gukora neza umurimo w'igikoni cy'iwawe yewe ni ukuri murakoze cyane kungira inama Eh, nkunda ukuntu mbigiraho ibyiza kandi byinshi erega natwe twigira ku bandi Eh, umuntu erega ntabwo yigira Ntabwo yigira.
Umva, mufite umushinga wunguka da cyane rwose uzi kuba ufite imboga n'imbuto iwawe usarura umwaka wose ntako bisa
habimana ngo ntiyari azi ko umurima w'igikoni ushobora gukomeza kwitabwaho no mu gihe cy'izuba abagize umuryango bagakomeza kubona imboga zo kurya ese babyeyi ni iyihe mpamvu buri muryango ukwiye kugira umurima w'igikoni uhinzemo imboga z'ubwoko butandukanye n'igiti cy'imbuto mutwarangabo piyeri celestin ahagarariye abandi bajyanama b'ubuzima mu kagari ka mataba umurenge wa mageragere mu karere ka nyarugenge ni byiza yuko buri rugo rugomba kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye z'amoko atandukanye ndetse n'igiti cy'imbuto ziribwa amoko atandukanye y'imboga twavugamo eh, nyabutongo amashu pavuro ibitunguru eh, intoryi karoti n'izindi ibiti by'imbuto twavuga avoka amacunga imyembe amapapayi indimu n'izindi impamvu izo mboga zitandukanye zigomba kuboneka mu murima wa buri rugo ni uko ku ndyo iboneye hagomba kubonekamo imboga kugira ngo zifashe abantu mu birinda indwara ndetse n'imbuto nazo ni ngombwa kugira ngo nazo zifashe abantu kwirinda indwara imboga zigomba kuboneka kuko bituma tuzibona mu buryo bworoshye zigifite umwimerere wazo kandi tutaziguze ziduhenze bityo kandi ku ifunguro rya buri munsi ni ngombwa yuko tubona ifunguro rikungahaye ku mboga n'intungabuzima zindi zigomba kuboneka ariko ntihaburemo imboga cyane cyane ku mwihariko w'abana zibarinda indwara ndetse n'igwingira ry'abana izo mboga ziri mu murima w'igikoni ziruhirwa abana nabo bagatozwa kuzuhira no kuzitaho kugira ngo dukomeze kuzibona mu buryo bu- butatugoye abana bigiramo gukora imirimo itabavuna kandi bikanabarinda n'ubunebwe bityo bakabikurana bazi n'umumaro bibafitiye Ee, umumaro w'izo mboga n'imbuto harimo imboga ziribwa ari mbisi nka karoti intoryi n'inyanya abana bakaba bazibona mu buryo butabagoye izo mboga mbisi zikaba zikize ku ntungamubiri nka vitamine a i- ibarinda ubuhumyi bw'amaso ni ngombwa yuko buri rugo rugomba kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye n'ibiti by'imbuto kugira ngo babibone hafi babigaburire abana abo bana bagire ubuzima bwiza maze bakure neza
babyeyi badusobanurira ko ari ngombwa ko buri rugo rukwiye kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye n'igiti cy'imbuto ziribwa kuko ibi bidufasha kugira imirire iboneye kandi uyu murima ukaba n'uburyo bwo kurinda abana bacu kugira imirire mibi kuko ku igaburiro ryabo tubagaburira imboga dusaruyemo bikanadufasha no gutoza abana bacu umurimo bakiri bato mu gihe barimo kwita kuri uyu murima uteyemo imboga n'igiti cy'imbuto mu gihe barimo kuwuhira
inshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyose ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho badusobanurira akamaro ko guha abana uruhushya bakitabira gahunda zo mu biruhuko duhere ku butumwa bwa byose n'imana ibisa aravuga ko bituma abana basabana bikabarinda kwigunga ndetse bakunguka n'ubundi bumenyi butandukanye nkundimana stefano kamoso wati gahunda zagenewe abana mu biruhuko zifasha umwana cyane cyane akahigira byinshi bikanamufasha gusabana n'abandi bana bityo agakura neza mu gihagararo ndetse hakaba n'ubwo basubiramo amasomo arasoza avuga ko akunda ikiganiro itetero dusoreze ku gitekerezo cya gidi impano uvuga ko ari byiza guha abana uruhushya mu biruhuko bakajya muri gahunda zabagenewe kuko bituma batinyuka ntibabonere umwanya ibibarangaza ati ahubwo izo gahunda zakabaye ziri hose mu gihugu dushimire byose n'imana irisa nkundimana stefano kamoso na gido impano ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bana inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikweho ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire indirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
nkunda kurya avoka nkunda kurya avoka nkunda kurya imyembe nkunda kurya imyembe nkunda kurya amapera nkunda kurya amapera nkunda kurya pome nkunda kurya pome la la la la la la la la la la la la la la nkunda kurya imineke nkunda kurya imineke nkunda kurya ipapayi nkunda kurya ipapayi nkunda kurya amacunga nkunda kurya amacunga yewe nkunda amatunda yewe nkunda amatunda la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
nitwa mukagatonde godiriva ikintu nakuyemo ni uko twize uburyo tugomba kumugaburira uwo mwana uba uri mu mirire mibi tugomba gushaka imboga kandi hano nto twazibura tukagura n'inyanya wenda wabona n'ibirayi ukaba washyiramo ukavanga ugashyiramo n'uturagara ugashyiramo n'ibishyimbo ubwo indyo yuzuye ikaba irabonetse ntabwo ari ngombwa amafaranga menshi ushaka wanakoresha n'udufaranga dukeya ukagura utwo tunyanya tw'ijana wenda n'indagara z'ijana hasigaye ukajya icyo ni cyo kintu nakuye mu tetero ariko hariho ikindi bavuzeho tugomba kongeraho ongera intungamubiri nibyo numvishe mu tetero bari kutubwira ukongeramo ako gafu ariko ugashyira mu biryo bikeya umwana arahita amara ntabwo ari ngombwa gushyira mu isafuriya yose murakoze nicyo ndi nshatse kongera
itetero itetero ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice Abana mbere na mbere